uh, who dey cut onion who dey cut onion. kabiyesi don add anoda one to di one wey e don do ooo hey my pipo o olori naomi you are enjoying o hey no wonder dis olori say dey dey for regret very serious regret right now as we hear my pipo as its alleged dey dey regret for inside their mind say why dey dey do dis kain tin to dis woman say now the rejected stone e don be the cornerstone o oh, my people they dey in a very deep regret that uh, they say the other time say uh, e even come up from uh, eh, ronke mouth say uh, i wish i had never joined you people say that time wey dey dey dey get some small issue uh, misunderstanding wey dey dey get for uh, olori quarters she come dey lament i go still drop the video for that one say one thing wey come out from her mouth be say i wish i never join you people i for dey enjoy yes because this is not uh, a case of uh, say because uh, olori naomi dey come back that is why kabiyesi no want them again no as we heard say na because of their attitude yes if be say they dey play good they be good to olori naomi olori naomi for consider say after all okay make we dey but because of how the attitude be my people, my brother, my sister you know good o make dis kind people. if all these things wey they dey talk na true about them, my people, you know good make dis kind people dey with human being for inside house with this dis eh, i get a lot of eh, a story for this particular story wey you go you go you go you go wan hear make you learn something my people o oh, welcome back to my channel i go first greet una before i continue i cannot do without greeting una abeg good morning good afternoon good evening according to the time wey this informate dey reach you hey i don carry another one come my pipo hmm kabiyesi e don do small top up for olori naomi small top up eh before dem dey complain o oh, the oloris dem dey complain say eh why kabiyesi go go increase salary for tobi say wetin happen hmm dem never see something kabiyesi now e don pay trip to eh, eh for olori naomi and tade she say that one na uh, for just for her to rest say the thing wey she pass through the hands of this oloris are ah, too much too much my people kabiyesi say make olori naomi go rest say na like this i want to take care of my wife na wetin dey say she talk make other people wey no wan learn lesson May they learn their lesson by fire by thunder e come dey say according to wetin we hear dey say kabiyesi come dey regret say uh, eh, uh, eh, he e no even know how he take manage to marry all these women say he just wasted him time time wey he suppose use uh, with queen naomi build something better and beautiful maybe by now they for don dey count uh, four children Now you go waste for this oloris wey e no know wetin dey do am whether they sham am say na the kabiyesi only regret with that be that o oh, according to what we hear so because of that now he wan dey show these people say uh, he wan dey show them say olori naomi say he must enjoy the fruit of her labour the fruit of her patience the fruit of her virtuousness the fruit of her where i wan even start my people where i wan start to dey praise this woman i i no fit praise am pass the one wey kabiyesi dey praise am on daily basis my people hey kabiyesi pay trip o for uh, eh, be, uh, no be business class my people uh, wetin dey dey uh, business class yes say na business class dey pay for am no be say you go go dey join economy people say she and tade e don pay for them. say they go go after the purification process they go first go enjoy themselves and come back then when they now do reunion finish say both of them go fly go do honeymoon hey my people ooo oh, e go too sweet wey we hear say kabiyesi and olori naomi don finally come together as e dey sweet us e dey pain dem as we dey see us e dey pain dem hey hey na wetin we go dey sing that time because i know say some people are not happy about this development hey a lot of people do you know do you know that even some human being like me and you are not even happy that uh, queen naomi is going back to kabiyesi a lot of them are not happy hmm, you don't know hey a lot So oh. i was with somebody the other day i was uh, uh as we dey i blog about the stuff the person come dey tell me say make i shut up say waiting queen naomi get wey other olori no get say abeg make dat woman go sit down i say you don't know what is grace i tell am say you don't know this woman that we are talking about if you know wetin dey don do this woman for her husband house hey you no go see if they do you am just one one one quarter of wetin dey do am you go pack run run away you no go only run away from your husband's house you go run away from nigeria make those your husband no see you again come marry you put for those wife again i tell am e come dey laugh say why i go talk dat kain thing i say you never know anything she say abeg make we me go rest say she dey come back she dey come back say they wan run for am if she no dey come back make she stay hey my people abeg that one na enemy of progress no be that one i dey talk my correct correct people dey say all paid trips uh, all paid expenses you know wetin be all paid expenses you know she kwenomi no go spend one naira she no even go use one naira to buy water for there everything is paid for as she go go with tade hmm. hey i no know how these oloris dem go see uh, go see this one o dey feel run mad my people. because by the time wey kabiyesi uh, kabiyesi go dey carry naomi and tade to the airport sir and dem go come hear say oh, naomi come dey update pictures from paris because dem go dey watch am na for social media that time eh, na that time dem go really know wetin dey do for themselves you know say now dem never understand dey just dey dey look e dey happen e dey play e dey play for their eye e dey show they never know the area wey kabiyesi wan carry this naomi go if they know the area e dey open eye for them for spirit make they know how kabiyesi wan take position this woman naomi life hey they go kpai themselves i'm telling you that is even my prayer if all this information na true abeg make they no buy themselves because this one is enough for somebody to have depression yes is enough for somebody to have depression my correct correct people hey na wow the thing eh e hot as e dey hot as e dey hot like today bread see naomi flying all over the country flying to paris dubai uk all these ones because of patience and submissiveness because of tolerance yes she tolerated this she tolerated kabiyesi enough to the extent that she cannot do again she now have to go out of the palace but still yet she was still respectful she was still submissive yes because you know say kabiyesi still my husband o oh, but for now we are not together i have to respect myself o oh. i have to respect my body o oh. na the thing and she kept to it eh not be people wey go dey out of desperation o make dey get property for kabiyesi house dey go dey do one or two things to born pikin no be like that no be no be that kind people my people this uh, naomi deserve every good thing wey she dey get to forget she deserve all this auntie Na aunty, auntie naomi squad wey full for Eh, youtube hmm. make una wait o oh. make una no reason am o oh. the way wey una dey reason am dis woman really deserve the best from her husband hmm. so my people na the matter dey say the girl eh, na naomi wan go she wan go paris say eh. dem don book all the ticket for am They don prepare everything say kabiyesi say na after dia purification process say she and tade go go so and you know what the time wey kabiyesi go dey convey dem with the entourage to the airport hey i no know how the uh, i i just dey imagine abeg make una drop comment how una think say their face go be the thing dey funny how una think say they go dey because before kabiyesi go carry dem e go pass through that their quarters and they go know say na kabiyesi dey pass you know so my correct correct people that's the matter that we have now say This woman eh, she must enjoy the fruit of her labor, my people make nobody envy anybody for here or oh. make nobody eh, jealous anybody because jealousness ah na witchcraft my correct correct people abeg o oh, make una chook mouth for this matter eh, comment on this eh, eh, video uh, just hang around because uh, i am going to bring you next update please don't forget to subscribe to this channel thank you stay tuned and do have a blessed day bye